Hii ni Radio Iswiti ya Amerika. ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na fideni yo ngabo ndabaha ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha
uravye imyaka mirongo itanu iheze hari ibintu byinshi byahindutse nk'uko mubizi twarashoboye gutora umuperezida wa mbere w'umwirabure uravye abirabure benshi muri kino gihugu n'abakuru b'amakompani akomeye rwose uwo ni leonce hakizimana umuhinga mu vya politike aba mu gisagara ca chicago muri leta ya illinois muri leta zunze ubumwe za amerika avuga ku kugene ibintu martin luther king jr ibintu vyoba vyarahindutse uh, martin luther king yaharaniye ibirimwo uh, uburinganire hagati y'abirabure n'abazungu kugene rero ibintu vyifashe muri iki gihe murantunga imyaka mirongo itanu inyuma y'uko agandaguwe uno munsi kuwa gatatu amakungu yibuka imyaka mirongo itanu irangiye dr martin luther king jr yayoboye umuhari w'abaharanira agateka k'abirabure akaba yaranatsindiye agashimwe k'amahoro kitiriwe nobel agandaguwe bamwe mu bana biwe n'abandi banyacubahiro batari bake basubiye gutera kamo e, basubiye gutera kamo ejo kuwa kabiri kuko ubutungane butaraba ibara ry'urukoba bwoba mu gisagara ivyo babivugiye mu gisagara ca memphis muri leta ya tennessee aho ubuzima bwiwe bwarangiriye ku itariki zine z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu n'umunani umukobwa wiwe muto bernice king avuga ko bamubuze ahitanywe n'urusoro rw'umwicanyi mu gihe umuhungu wiwe mukuru martin luther king wa gatatu yatangaje ko mu minsi mikeyi irangiye mu gisagara ca sacramento muri leta ya california umusore yarashwe afise telefone mu minwe yasabye ko hoba ubutungane kuri uwo musore martin luther king jr yaravuze ku butungane mu majambo azokwibukwa yashikirije umunsi w'imbere y'uko agandagugwa dr king yavuze ko ibihe biri imbere bitoroshe na gato ko yamara ivyo ataco bihindura kuri we kubera yashikiye umugambi yari yishinze yatangaje ko nk'umuntu uwo ari we wese yokwifuza kubaho ubuzima burebure ko yamara ivyo atari vyo bimuraje ishinga Uh, King yavuze ko ashaka kurangura ivy'Imana yamushinze yavuze ko Imana yamurekuriye gushika ku isonga ry'umusozi aho yaravye akabona igihugu c'amasezerano yatangaje ko ashobora kutazohashika nabo bari basangiye urugamba ko yamara ashaka ko bamenya ko abirabure bazoshika muri ico gihugu c'amasezerano Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC tuze mu makuru yo mu karere aho ku munsi ugira kabiri hamanitswe intonde z'abiyandikishije kugira baze bitaba amatora yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro n'amatora yo gushiraho inzego zizorongora igihugu c'u Burundi mu gitondo c'uno munsi kwa gatatu hari hakiri ibibanza bitari bwaheze kumanika izo ntonde abanyagihugu baza kwiraba imyidogo ni myinshi kuko bahamara umwanya utari muto mu gihe bakigwa n'umuntu umwe ku bindi twumvirize umumenyesha amakuru wacu Raymond Zimana uravye imyaka mirongo itanu iheze hari ibintu byinshi byahindutse nk'uko mubizi twarashoboye gutora umuperezida wa mbere w'umwirabure uravye abirabure benshi muri kino gihugu n'abakuru b'amakompani akomeye rwose abari nabo barafise baratwara ahantu n'abakuru bo hejuru rwose abirabure n'abazungu benshi hari ibintu byinshi basangiye mu buzima busanzwe bw'iminsi yose mugabo sino ivyo ntibyohava bitwibagiza urugendo rurerure dushigaje kugenda uravye na cane cane nk'uko mubibajije ivyerekeye kutangana mu bintu vyerekeye ubutunzi ubukene buhari muri kino gihugu mu birabure ni bwinshi rwose mukaraba n'ubwicanyi bw'ingwano inkoho zama zavuze na cane cane ubu ngena abapolisi n'abirabure imibano yabo itari myiza usanga umwirabure bamwica bamuhoye ko ari umwirabure hari n'ibindi bintu byinshi ubona yuko tugifite urugendo rurerure rwose tugarutse ku byerekeye muravuze ko imigenderanire cyane cyane ku byerekeye abirabure bazungu ishobora kuba yarahindutse ariko hariho abandi bavuga ko ikibazo cy'ubutunzi kikiri ikibazo gihambaye cyane rwose mbega icyo kibazo coco cotorerwa umuti gute ya igihe martin luther king yapfa hari ibintu yari kwaragwanira rwose avuga ati turakwiriye kuraba ngene twobihindura hariho kimwe muri cyo hari vyerekeye ku amashuri ngene abirabure nabo bashobore kuja mu mashuri nk'abazungu niho bihera n'ubu iyo ngwano tugeze muri mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani tukigwana muri kino gihugu muri amerika mbariye aho uvuka ukampa agacimbiri uvamwo na komine ndashobora kukubarira uri umwana avutse ndashobora kukubarira ingene indiro yawe izogenda yuko izoba nziza canke nabi ibyo byerekana ingene yuko naho leta ikwiriye guhera ikwiriye kugaragaza ugashikira amashuri kugira ngo abana bavuka bakura bakure bari mu mashuri bashigikiwe bashobora kwiga mu mashuri bagashika iyo bashaka muri icyo gihe bize ayo mashuri baduheza bashobore kwitunga mugabo turavye ntiturashika hiyo abirabure benshi hariyo iyo ngorane yacahari muri iyi minsi iheze kandi mu mezi aheze kandi mu myaka ya vuba iheze haribonekeza cane cane ubwicanyi aho nk'umwirabure yicwa abapolisi biketse ko afise inkoho n'ibintu biriko biracika cane rwose eka mu gisagara ca Sacramento hoho muramaze kubona imyiyerekano imaze iminsi mbega muribaza ko ivyo vyoba bifitaniye isano n'ibihe turimo ya birafitanye isano rwose kuko uravye ingene abirabure baguma bafatwa naho tuvuga ngo twarate ngo hari iterambere ryabaye nivyo ryarabaye mugabo wibajije yuko haheze imyaka mirongo itanu martin luther king avuga ati abapolisi barakwiye kuganura kwica abirabure kubakurikira baho ubwirabure bwabo ukibaza ko imyaka mirongo itanu iheze tukaba tubandanya twigira iyo ngwano vyerekana yuko koko dugifise urugendo rurerure kugira ngo ubwoko bugabanuke muri kino gihugu ariko hariho n'abazungu nabo nyene bahora bicwa bagirizwa ko bafise inkoho ugasanga atazo bari bafise ibiharuro bitangazwa bivuga ko abazungu bamaze kwicwa muri ubwo buryo ari batandatu ku ijana mu gihe abirabure bicwa muri ubwo buryo barenga cumi na bane ku ijana ivyo ntibyo biva no ku kuntu n'abapolisi nabo nyene bahora baraswa rimwe rimwe ntitwohava twitiranya yuko abirabure baba bigenza nabi ukafata umwirabure ugasanga yagiye yakoze ibibi hirya no hino nivyo twohava tugira ngo tubisigure ko arico gituma umuzungu yogenda akica umwirabure amuhora ubwirabure bwiwe ivyo ntaho vyoba nta muntu yoshigikira yuko umwirabure yogenda akica yica umuzungu yica umwirabure akora ikibi umuntu turakwiye gusemera tukavuga ati uwo mwirabure yakoze ikibi arakwiye guhanwa akurije n'amategeko ya amerika mugabo ntitwahava tugomba kubishyira hamwe n'uko umuzungu agenda akica umwirabure umwirabure ariko arasemerera avuga ati ntonyishe ntango ngira mugabo agataka akamwica turavye yaba yari umuzungu ntiyari kumugirira gutyo ni ukuvuga ntitwavuga ko ari abapolisi bose babigira mugabo ivyo niyo bigizwe rimwe canke kabiri ni kenshi leonce hakizimana murakoze cane gose ku kanya mwaduhaye murakoze namwe mudutunge rero iyi nkuru nk'uko mubyumvirije yari yerekeye imyaka mirongo itanu irangiye dr martin luther king agandaguwe mugenzi wacu frederic nkundukije akaba yavuganye na leonce hakizimana umuhinga mu bya politiki aba mu gisagara ca chicago muri leta illinois ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika amubaza ukuntu abona ibintu yaharaniye birimwo uburinganire hagati y'abirabure n'abazungu mu vyerekeye ubutunzi vyifashe imyaka mirongo itanu inyuma y'uko agandaguwe tuze rero mu karere k'ibiyaga binini ku munsi ugira kabiri hamanitswe intonde z'abiyandikishije kugira abaze bitaba amatora guhinyanyura ibwirizwa nshingiro n'amatora yo gushiraho inzego ziyobora igihugu c'u Burundi mu gitondo cuno musi kwa gatatu hari hakiri ibibanza bitari bwaheze kumanikwa izo ntonde kumanika izo ntonde abanyagihugu baza kwiraba imyidogo ni myinshi kuko bahamara umwanya utari muto mu gihe bakirwa n'umuntu umwe ibindi twumviriza umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana hamwe hamwe aho twaciye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ntibari bwaheze kumanika intonde zose z'abiyandikishije kugira baze kwitabe amatora eka naho bari bahejeje hari ikibazo cyo kwakira abakeneye gukosorerwa amakosa babonye ku mwidondoro wabo iyindi ngorane ni uko bigoye kubona izina ry'umuntu abanyagihugu ijwi rya amerika ryasanze mu bibanza bitandukanye basaba abafasha abatazi gusoma no kwandika kugira umuntu akoresha umwanya muto muri icyo gikorwa no kongereza abakozi muri ibyo bibanza nka jewe mfise abavyeyi ntibizi baraje ntibibonye ubona yuko bazoca bata bwabo buguma bwabo cyangwa bwa buhene bwabo ngo basubiye kujya gutonda bandikisha ka ntigikunda icyo umwanya hariho abaspekera ku mwanya badafite umwanya wo gutakaza kandi nibo benshi abanyeshuri nk'abikorera hariho nk'abadandaza none nk'ubu ntakaje umwanya wo kuza kurondera rasiyo y'abana ubu nje gutonda ahantu tuza gushyiraho benshi n'imiburire nka batatu cyangwa batanu none se amara y'igihugu abafasha ngo batazi gusoma uharuye nk'ubu buri wese buri wese bavuga ko urondera izi izi nimero uharuye ibipapuro byuzuye ngaha kubwira utonde ubirondera ibi ni umwanya ungana gusa umwanya munini cyane ngira no umunsi wose wari utabibonye nk'abantu b'abatama akazi cyangwa b'abatama ubona nk'ibigo birondera gute nibarondera abantu babafasha rero babarondera bisunze utu reka tukurondere izina cyane urongoye umugwi ujeje gutunganya amatora muri komine muha aremeza ko hari impapuro zitari bwamanikwe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu kubera ibura ry'ibikoresho naho yemeza ko hari n'abanyagihugu batibona kuko batazi gusoma no kwandika hariho amasantere na cyane cyane nk'amasantere usanga yegereye ku mpera z'igisagara usanga yaranditse abantu benshi rero abanyagihugu bwa mbere hari abibura bivanye n'uko batazi kuraba kuri izo ntonde hanyuma ikigira kabiri hariho abantu intonde ari nyinshi twabahaye scotch mugabo zigaca zihera bigashika usanga ntibaraheza kumanika byose rero bamwe muri abo hari abibura bivanye n'uko batazi kuraba hari n'abagira ubunebwe bwo kuraba bagaca bagenda hari n'abo rero usanga kubera ko scotch zabaheranye tukabimenya dutebye bagasanga hariho nk'impapuro nka zibiri zitatu batari bwamanike ugasanga umuntu ari kuri izo mpapuro adolphe nshimirimana arongoye sesimuha asaba abanyagihugu kuza bibangikanije agapapuro biyandikishirije ko kugira borohereze uwubakira na rijya ari umwe gusa mu kibanza usanzwe uko byari bimeze ni uko yateza kubanza kwafisha agaheza hanyuma agaca abona gukosora mu gihe abenegihugu bamenye kwiraba neza ntibyari bigoye mugabo ikibazo ni uko kuntu usanga kubera ko ari umwe nyine kuri santere nk'uko biteguwe ukuntu umunyagihugu aguma akenera ko wa muntu nyine yamwanditse ari waza kumurabira niho bica bigomba kumugora nicyo gituma rero duhimiriza abenegihugu kugira ngo bazane kare gapapuro biyandikishije kugira ngo biborohere kuko ari wenyine kuko ubwira ati genda urabe izi nimero za kano gapapuro biyandikishije ko biroroshye kiretse izo ngorane umunyagihugu twasanze muri komine komine mukaza yemeza ko atazokwitabira ico gikorwa kuko yiyandikishirije ruguru iminsi nayo akaba ari mike sinashoboye kwiyandikisha ngaha mu gisagara ca bujumbura ko hari ivyo nariko ndakora ruguru vyabaye ngombwa ko nca niyandikishiriza ruguru ariko rero ko twandikishije ruguru tubona ko bigoye kugira umuntu nk'ubu yasubiye kuronka andi makipasi yakora ngaho i Bujumbura ko asubira kuduga hariya mwikatwe ejo aje kora ko ko harimwo amahinyu cyangwa baramwanditse neza tubona ko bigoye nibaza ko umuntu ashobora gutelefona abari hafi kuri tele bakamurabira bidakunze naho nta kundi yo kata umuntu ashobora kuzosima akaja kuyitora kamujya ntabyo bitokunda gasanga harimwo akagwane karimwo nta kundi bizogenda ababijije bazabigikwiriye igikorwa cyo gusuzuma kw'amazina y'abiyandikishije yanditswe neza cyatanguye kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya gatatu kwezi kwa kane kikazorangira ku igenekerezo rya gatandatu kwezi kwa kane bibiri na cumi n'umunani umugushe uje gutunganya amatora seni wemeza ko izo ntonde mfatakibanza zihejeje gusuzumwa zizoca zisubira muri seni kugira hasohoke intonde ntabanduka zaba zo kwitaba amatora ya kamaramaka mu kwezi kwa gatanu bibiri na cumi n'umunani n'amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yo gushyiraho inzego z'igihugu i bujumbura remonzi imana ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
igituntu ni imwe mu ndwara cumi za mbere zihitana abantu benshi ku isi hose mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abantu miliyoni cumi n'ibihumbi amajana ane barwaye igituntu miliyoni umwe n'ibihumbi amajana indwi bahitanywe n'iyo ndwara nk'uko ishami rya onu ry'itahamagara y'abantu oms ribigaragaza oms igereranya ko ubuzima bw'abantu miliyoni mirongo itanu na zitatu bwagarukiwe kubera abagize amahirwe yo gusuzumwa iyo ndwara bashobora kuvurwa hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kurandurana n'imizi indwara y'igituntu imbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu nimwe mu migambi y'ubuvuzi oms yihaye izofasha ingingo z'iterambere rirama mu kiganiro muri isanga mugenzi wacu eugene mukankuzi mukanya yaganiye na muganga grace mutembayire wo mu ishami rishinzwe kurwanya indwara y'igituntu mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda yatanguye amubaza uko ingingo zo kurwanya indwara y'igituntu zifashe mu gihugu ingamba zo kurwanya indwara y'igituntu zirahari nyinshi niyo mpamvu indwara y'igituntu yagiye igabanuka muri iyi myaka ishize turegeranije imibare umuryango w'abibumbye wita ku buzima igaragaza ku bijyanye n'u rwanda igaragaza yuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane twari dufite abarwayi mirongo itandatu na batatu ku bantu ibihumbi ijana niho twabonaga umwaka wa bibiri na cumi na kane mu rwanda ariko ubu ngubu tugeze ku bantu abarwayi mirongo itanu ku bantu ibihumbi ijana umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu kugira ngo rero tugere kuri izi ntego twagerageje gushyira ugezeho ibikoresho bishya byaje mu buvuzi tugerageza gushyira imiti ahantu hose hari amavuriro mu gihugu tugerageza kwegereza imiti kugera no mu bajyanama b'ubuzima bwaha imiti abarwayi niyo byatumye dushobora kugabanya utuntu mu gihugu cyacu
muri make noneho nagira ngo musobanurire abantu indwara y'igituntu ari indwara ki indwara y'igituntu ni indwara yandura ikandurira mu mwanya w'ubuhumekero ni indwara iterwa n'agakoko kitwa basidokoci kakaba karavumbuwe mu mwaka w'ibihumbi magana inani na mirongo inani na kabiri n'umudage witwaga dogiteri robert koci kinjirira mu mwanya w'ubuhumekero ni ukuvuga ngo gafata ibihaha kakongera gasekera no mu bindi bice byose bigize umubiri uretse umushatsi
uretse hehe umushatsi
hanyuma igituntu kigaragara gute umuntu yamenya ate ko afite igituntu indwara y'igituntu kugira ngo umuntu amenye ko afite indwara y'igituntu ni ibimenyetso dukunda kwigisha abantu ni ukuvuga ngo abakorora akaba yaragabanutse ibiro ukurikije uko yari asanzwe ameze akaba agira ibyunze byinshi nijoro akaba acika intege cyane akagira n'umuriro mwinshi urengeje ibyumweru bibiri ubwo rero umuntu yamenya ko afite igituntu abonye ibyo bimenyetso yakora iki rero iyo amaze kubona ibyo bimenyetso ni ukuvuga ngo iyo akorora akaba arengeje ibyumweru bibiri cyangwa se afite umuriro urenze ibyumweru bibiri yarivuje mbere yaho ntabone igisubizo ku mubiri we ni ukuvuga ngo ahita ajya kwa muganga noneho akabibwira muganga ibyo bimenyetso kugira ngo ashobore kumusabira ibizamini bijyanye no kugira ngo barebe ko afite indwara y'igituntu
ikiganiro rero muri isanga ni ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi ry'amerika bakabaza cyangwa se bagatanga ibitekerezo n'inama bumva zafasha kurushaho kubungabunga ubuzima tubanze twakire serivisi urahagana hehe ubundi bujumbu ntabwo bamamaze muganga ibimenyetso biwe umuntu yayanduye ashobora kubyumva gute ashobora kugira ibimenyetso bimeze gute ashobora gushuha cyangwa ashobora kumera gute yari amaze kubivuga ariko ubwo ngo aryoha asubiyemo cyangwa se kwiga ni ukukwigisha ni uguhozaho reka ubwo akubwire muri makeya mbere y'uko twakira abandi bakunze b'ijwi rya amerika muganga garase mwari mumaze kuvuga ibimenyetso ariko ndibwira ko nta bitaba birimo musubiriyemo
ni ukugira inkorora irengeje iminsi cumi n'ine ni ukuvuga ibyumweru bibiri ni ukuba ufite umuriro mwinshi ni ukuvuga umucanwa urengeje ibyumweru bibiri cyangwa se ukaba unanuka cyane kandi ubona nta mpamvu ukaguma ugenda unanuka mu buzima bwawe birengeje ukarenza nk'ibiro bitatu ku kwezi bigenda bimanuka ibyo byose cyangwa se ukagira ibyunzwe byinshi ni ukuvuga ibyuya byinshi mu ijoro nabyo ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza cyangwa ukaba unaturanye n'umuntu yarwaye icyo gituntu arwaye icyo gituntu nabyo ushobora kwikeka ko yaba yarakwanduje nubwo ibimenyetso byaba bitaragaragara nabwo byasaba ko wihutira ukajya kwa muganga
bivuze ko abantu bafite uwo murwayi w'igituntu mu rugo nabo bakwiye kwisuzumisha
yego cyane niyo mpamvu nko mu rwanda muri porogaramu yacu umuntu wese ubana n'umuntu urwaye igituntu akorora ni ukuvuga ngo umuntu akora kuko hari abantu barwara igituntu cyo gufa kitagaragaza ko umuntu akorora ubonwa na muganga iyo agiye kwa muganga abantu bose barwaye igituntu bakorora iyo bageze kwa muganga bafata imiti duhita dusura imiryango yabo kugira ngo turebe niba mu muryango wabo nta muntu urwaye igituntu
icyo gituntu cyo mu magufa nacyo kirandura mwatubwiye ko igituntu cyandurira mu mwanya w'ubuhumekero umuntu adakorora akaba afite icyo gituntu cyo mu magufa nawe yakwanduza abandi oya umuntu ufite igituntu kitari mu myanya y'ubuhumekero ntabwo yanduza kuko aba adakorora nababwiye ko indwara y'igituntu yandura ari uko umuntu akoroye noneho twa dukoko tugasohoka tukanduza abandi igihe adakorora ntabwo ashobora kwanduza abandi
dusubire ku murongo wa telefone ndashaka nshimire uwo mutumirwa mwatumiye kuri kino kiganiro urabona nka twebwe abantu bato bato nk'akarorero akabazo ka mbere turakunze gusoma ku icupa hama tugahererekanya mbere mu mico y'ikirundi nk'iyo twagize imanza cyangwa nushaka ubyita ubukwe turagenda mu manza tugasangira umukenke bamwe bagasoma bagakubutsa bagahereza n'imikenke abandi muri muri ubwo bwoko bw'ibituntu umuntu arashobora kwandu- kwandura muri ubwo buryo hama nibaza yuko umuntu arwaye igituntu warabonye yuko bamwiyegereza cyane muri ubu- urya muntu aba amurwaje birashobora gushika akandura iyo ndwara none muri ibyo bintu mvuze umuntu yoshobora kubyirinda bigakunda Nk'ing- nk'ingendanyi y'ijwi rya amerika ndabashimiye murakoze urakoze cyane rwose eliya nawe kuri ibyo bibazo byawe byiza dr grace ibibazo bya eliya
nabyumvise cyane icya mbere atubwira abantu basangira ku muhehe ni ukuvuga ku mukenke eh, basangira inzoga ubundi ibyo ntibyemewe eh, mu gihe tugezemo byaba byiza ko umuntu akoresha umukenke wiwe akanywa n'icupa ryiwe kugira ngo batanduzanya ibyo tubyigisha abantu ahantu hose kugira ngo eh, abantu iwacu mu- eh, mu rwanda ntabwo abantu bagisangira ku muheha abantu umuntu wese aba afite umuheha we ni ibintu twaciye no gucira hasi ibyo ni ibintu bimwe bishobora gutuma twa dukoko tunyura aho ngaho tugashobora kwanduza umuntu ibyo rero ni kwigisha abantu niyo mpamvu buri gihe twigisha abantu kugira ngo ibyo bintu bicike hanyuma eh, ikindi kintu yatubajije yabajije ikintu kijyanye ni- n'ibimenyetso Eh, ku bimenyetso byo ngira ngo twari twabivuze eh, uko bimeze Ye- uko bimeze ahubwo ye- ya ukuntu umuntu yakwanduza undi tuvuge umuntu yakwirinda ate nk'umuntu w'umurwaza
okay.
urwaje umuntu w'igi- u- Uwo- umuntu- umurwayi umuntu w'igituntu w'umurwaza eh, ku muntu umuntu amwirinda twe- eh, icya mbere iyo umuntu arwaye indwara y'igituntu tumusaba ko amara umwanya munini ari hanze kuko eh, iyo umuntu ari hanze atari mu nzu twa dukoko dusakaye hanze ahantu hari izuba duhita dupfa tugatuma tutanduza abandi cyane ni ukuvuga ngo umurwaza nawe asaba bisabaga ko igihe gishoboka umurwayi we amushyira hanze ku kazuba kugira ngo twa dukoko tutaguma mu ma- mu nzu ngo ducucikane dushobore kumwanduza ikindi tubigisha uburyo bakorora Aba- ubu burwayi tumubwira ko iyo akorora ku- k'umunwa kugira ngo twa dukoko tudashobora ku- kwandura ikindi tubigisha nuko tubabwira ko iyo ufashe imiti neza ibyumweru bibiri bya mbere ntaba agishobora kwandura Mhm. ubwo ubwo se akoroye agapfuka umunwa tuvuge agakororera mu ntoki yarangiza akaha nk'umukono undi twa dukoko twaba twapfuye cyangwa ashobora kumwanduza Eh, tubigisha uburyo bakorora ni ukuvuga ngo eh, bafata mu nkokora Eh.
sinzi niba munyumva mu Eh, nkokora noneho akariho bafukisha umunwa ntabwo bakoresha intoki barabibigishije barabizi ntabwo gukorora ufukisha intoki kuko intoki ushobora kuzanduza mugenzi wawe bakoresha ukuboko bagafukisha ukuboko eh, ba- baguhinye kugira ngo badashobora gukoresha intoki zabo ngo bazanduze abandi Ye.
dufite reka twakire amashusho tubaha Ehe.
ku buryo bazi uburyo bakorora Mm.
Mm. ibyo ni byiza hanyuma twakire na donatien
ndi bujumbura mu burundi Ye. ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
udafite ikibazo nagira mbaze muganga eh, ukuntu mwebwe muramuvura igituntu novuga ngomba kubaza nari menyereye aha mu burundi mu kuvura igituntu sinzi ko aryamyeho n'uko n'ubundi ntabisobanukirwa neza nahora numva ko hariho ibigo byakira abarwayi b'i- b'igituntu bakagumbayo ntibaze barivuga bataha mugabo ubu ndabona abantu mu kibano ba- bariko barivuza igituntu hanyuma bagataha bakagenda bagatora imiti ariko bakagenda kuyifatira muhira ariko none ko twumva igituntu cyandukira uko usanga ari umuntu afise umugore cyangwa ari umugore afise umugabo mbega nta kuntu eh, naho yaba ariko ararya umuti yobandanya yanduza abandi mu gihe eh, atagumye ku bitaro ngo abe aho nokwita muri izorema ngo agume ari we ah, ahantu ata- atanduza abandi bakomeye mbega ibyo nivyo biri mu bituma igituntu ciyongera cyangwa ugasanga hariho ukudafata imiti neza bivanye n'uko umuntu aba ari mugira adashobora ku badashobora kumukurikirana neza nk'uko biba ari kwa muganga murakoze ye mwa- mwabyumvise ibibazo bye rero nubwo mwari mumaze kuvuga igihe umuntu ashobora kuba at- atakwanduza ariko ubwo mwamusubiriramo mukanamubwira n'uburyo igitu gituntu kivurwa abantu bataha cyangwa se baguma kwa muganga Eh, niyo kuri arakoze ku kibazo abajije yabanje kubaza icya mbere impamvu abarwayi batakijya muri izo ngo bajye mu bigo bari basanzwe bajyamo hari za kirimba cyangwa se mu rwanda habaga ahantu hita igishari ubu ngubu ibyo bintu ntabwo bigihari kuko buriya abantu bagombye kumenya ko umuntu iyo indwara igaragaye ntabwo umuntu aba acyanduza kuko umuha imiti ikibi ni ba bandi bakiri ahantu batazwi muba mwazananye muri bisi muba mwamye musengana muri kiliziya abo ngabo nibo bateye impungenge kuko aribo bashobora kwanduza bataramenya indwara yabo ariko umaze kubona imiti nababwiye ko iyo amaze ibyumweru bibiri ni ukuvuga indwi zibiri afata imiti neza ntaba acanduza kandi tubabwira ko iyo umuntu atangiye gufata imiti tumwereka ingamba y'uburyo ashobora kwirinda ni ukuvuga ngo ufungura amadirishya kumara umwanya munini hanze kumenya ukuntu akorora ibyo ngibyo aba abizi uburyo yirinda ntiyanduze abo bari kumwe ikindi abajije ngo kuki ubu ngubu abantu banywa imiti bagataha kandi bakibaza ko kuba anywa imiti ashobora gukomeza yanduza nababwiye ko iyo amaze ibyumweru bibiri atanduza ikindi yatubajije uburyo bafata imiti ngo ko abantu bashobora kuyireka kubera ko banywa imiti bataha batari imbere ya muganga ni uko tuvuga ko iyo umuntu ari ku miti buri munsi anywera imiti imbere ya muganga ni ukuvuga ngo buri munsi ajya ku kigo nderabuzima ni ukuvuga kuri disipanseri cyangwa se akayihabwa n'umujyanama w'ubuzima ni ukuvuga ngo umuntu wabihuguriwe umwegereye ushobora kuyimuha umunsi ku wundi amureba afata imiti reka twakire noneho na vincent gende hano mu mujyi wa kigali niho ndimo ndabakurikirana mbe mbanje kubashimira cyane ku kiganiro watunganyije kuko ikiganiro kirebana n'ubuzima ndazi neza ko iyi radiyo yumvikana ku isi hose kandi turabakunda kandi turabakurikirana inshuro nyinshi ku bw'impanuro mugenda muduha ku bw'amagara yacu urakoze cyane kuwa gatatu buri wa gatatu nicyo kiganiro cy'ubuzima ntaguciye mu ijambo buri gihe
hari abantu benshi usanga bitiranya indwara ugasanga wenda hari nko mu cyaro iwacu aho twakuriye ugasanga umuntu arwaye indwara y'igituntu noneho akayitiranya cyangwa se ugasanga abantu arwaye nka sida yipimishije ugasanga atangiye gufata imiti y'igituntu noneho bikaba byakurizaho ko ahita anapfa hari abantu benshi nagiye mbona mu cyaro iwacu bagenda babyitiranya akaba yarwara sida akayitiranya n'igituntu ugasanga cyangwa se arwaye igituntu bakamuha akato gutyo bigakurizaho kwapfa cyangwa se akongera akabyitiranya akarwara igituntu gutyo noneho akazajya avuga ngo nta mazi nanyweye ngo kwa runaka ngo kuko ntayamenyereye ugasanga akurijeho ubuzima bubi agiye no kwivuza yarengeranye ugasanga abaganga imiti nta kintu kimufasha kuko yivuje yarabanje gutekeranya hagati aho rero nagira ngo mbaze umutumire nimba yabasha kudusobanuriraho ambabarire nimba yigeze kubivugaho adusobanurire wenda hari se igihe indwara y'igituntu ishobora kumaraho umuntu kugira ngo ashobore ishobore kuba yamwica anagira inama abantu bashobora kwitiranya izo ndwara hamwe ari ebyiri n'abandi bashobora gukekeranya ngo ni amazi nanyweye ntamenyereye murakoze bikaba byabaviramo no kuba bakeka no kuba barorozwe cyangwa ibindi bishobora kubateranya mu miryango ikibazo ni icyo nari mfite murakoze none Vincent washaka kuvuga ko abo bantu bivura ubwabo bagerageza gufata imiti batagiye kwa muganga barivura barivura bakajya no mu miti y'ikinyarwanda ba bandi batanga imiti ugasanga bayibaha nyine ari bwo benshi bagenda bapfa ibimenyetso ndabifite birahari ye urakoze cyane
inshuti mwese rero mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro tuba tubafitiye kuri iyi saha aha niwe bigarukiye tuboneye akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na Fazil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro twari kumwe na mwari kumwe na Anje Fide Niyongabo tukaba rero tubashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi tubifuriza no kugira umugoroba mwiza tubibutsa kandi no kubandanya mutumviriza mu biganiro byacu mushobora gukurikirana kuri facebook kuri aderese yacu ya email radiyo yacu arubazi voa news akaburungu com ushobora kandi no kudukurikirana no kuri site yacu nk'uko mubimenyereye rero mu ntasuye kurambirana ndabifurije kugira ibihe byiza imbere ko mukurikirana amakuru yacu akurikira kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika